Wixataa haga jimaataatti galgala sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti ka darbu sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Attamooltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa wixata sadaasa afur bara kuma lamaaf digdamii afur sagantaa keenya qabnu waliin an tuujubee horaati. seenaa ittaanoo pirezidaantii yuunaayitid isteetsi ilaalchisuudhaan gabaasaalee qindaa'an hirmaannaa hawaasa oromoo filannoo ameerikaa maal fakkaata kanneeniif kanneen armaan olitti dhageessan qophii keenya har'aa keessatti kan irratti fuulleffatamu ta'a oduu dursaa gara jaalanneettan isin dabarsa.
filattoonni yuunaayitid isteets pireezidaantii isaanii ittaanu filachuudhaaf qibxata borii sagalee kennuuf ka jiran yoo ta'u kaamalaa haaris guyyootii dhumaa duula filannoo isaanii kutaa falmii qabu michigaan keessatti dabarsuudhaan mana nyaataa ditirooyit keessatti filattoota hojii wal arganiiru sabni jibbaa fi qoqqoodinsarraa fuula garagalchatee fi karaa haaraa fuulduratti tarkaanfachiisuuf kan kutateen argaa jedhan yeroon imalaaf bobba'u ameerikaanota paartii lamaanii deeggaran kanneen seenaa gara haqaatti qaxxaamursiisuuf qophaa'an nan arga jedhan haaris. doonaald tiraamp gama isaaniitiin kutaa falmii qabu noorz kaarolaayinaa keessatti duula filannoo kan gaggeessan yoo ta'u filattoonni injifannoo akka argatan ofitti amanamummaa akka qaban deeggartoota isaaniitti himaniiru sababiinsaas dursa guddaa fi bareedaa waan qabnuufi wanti nuti gochuu qabnu kibxata baanee sagalee kennuu sagalee kennuu qofaa jedhan filannoo kanarratti lammiilee yuunaayitid isteets miliyoona torbaatamii shanii ol sagalee kennaniiru. sunis waliigalaan warra waggaa afur dura sagalee kennan keessa walakkaatti dhiyaata sagaleen uummataa funaanames dorgommiin kun walitti dhiyeenya akka qabu agarsiisa.
lammiileen ameerikaa kibxata borii nama haaraa waayit haawus qabatu filachuuf sagalee ni kennu. dorgommii pirezidaantummaa kan itti aantu pirezidaantii kaamlaa heerisiif pirezidaantii duraanii doonaald tiraamp gidduutti taasifamaa jiru garuu baay'ee cimaa waan ta'eef jecha gareewwan isaanii bu'aa filannoo ibsamu irratti falmii uumamuu malu seeraan faccisuuf dammaqinaan eegaa jiru.
jalqaba bara kanaa kaadhimamaa pireezidaantii riippaabilikaanii ka ta'an doonaald tiraamp miidiyaalee hedduutti akka himanitti. bu'aan filannoo pireezidaantii adoolessa shan gaggeeffamu amanamaa haqa qabeessaa fi bilisa yoo ta'e nan simadhaa jedhan qondaaltonni filannoo adeemsi sagalee kennuu haqa qabeessa amansiisaa fi iftoomina ka qabu ta'uu kan amanan yoo ta'u pireezidaantiin duraanii garuu mormitoonni isaanii shira raawwachuu akka danda'an yaaddoo isaanii ibsuun kun dabalaa dhufeera isaan tuuta gowwomsaa waan ta'aniif gowwomsaa isaanii sana gadi qabuu yoo dandeenye injifannoo guddaa argachuuf jirra jedhan tiraamp. ittaantuu pireezidaantii yuunaayitid isteets kaamlaa haris ji'a darbe gaaffiif deebii televiziyoona nbc waliin gaggeessaniin yoo tiraamp moo'amee filannoo sana diiguuf yaale gareen isaanii waan barbaachisu gochuuf qophiidha jedhan halkan filannoo sanaa fi guyyoota sana boodaa ni ilaallaa qabeenya ogeessotaa fi xiyyeeffannoo sanarratti qabnaa jedhan haris. falmiin seeraa kun ba'ii filannoo pireezidaantummaa labsamuusaa duubatti harkisuu danda'a garuu kibxata halkan ba'iin filannoo argamu kaadhimamaa pireezidaantii isa tokko isa kaan caalaatti mul'isa yoo ta'e xiinxaltoonni akka jedhanitti paartiin inni injifatame mormuun baay'ee rakkisaa ta'a.
kwiinsii joons umrii isaa waggaa 91 tti du'aan boqote dubbii himaansaa mana jireenyaa isaa los aanjeles keessatti du'uusaa beeksise. ogummi seena qabeessi kan joons wallee maayikil jaaksan kan tiriilar jedhu qopheessuurraa kaase hanga fiilmiif televiziyoona firaank sinaatiraaf ree chaarles waliin qindoominaan hojjechuudhaan badhaafamuutti isa geesseera joon mana barumsaa muuziqaa addaan kutuudhaan gara hojii agarsiisaatti ol ba'uudhaan hooggantoota gurraacha jalqaba hooliwud keessatti milkaa'an keessaa tokko waggoota jaataman darban keessatti nama industirii muuziqaa televiziyoonaa yookaan fiilmii keessatti joonsan waliin walitti dhufeenyaa tokko tokko hin qabaanne arguun rakkisaadha pirezidaantotaaf namoota kabajamoo taatoo fiilmii beekamoof ogeessota muuziqaa tola ooltotaaf hoogganoota daldalaa waliin michummaa qaba ture gara oduu ittaanutti ennaa ceenu israa'el jalqaba bara dhufuutti seerri haaraan hojiirra erga oolee booda dhaabbata baqattootaaf faalisxiin kan tokkummaa mootummootaa waliin tumsa akka hin qabaanne ministeerri haajaa alaa israa'el tokkummaa mootummootaa sirnaan beeksisuusaa wixataarraa ibsee jira.
tarkaanfiin kun kan fudhatame paarlaamaan israa'el seera hariiroo dhaabbatichaa waliin qabu addaan kutuu fi israa'el keessatti akka hin sochoone dhorku raggaasise sana hordofeeti hamaas dhaabbata baqattoota faalisxiin kan tokkummaa mootummootaa keessa seenuusaa ragaalee mirkaneessan baay'ee dhaabbaticha addunyaaf dhiyeesseera jedhee garuu tokkummaa mootummootaa haala kana sirreessuuf homaa hin goonee jechuudhaan tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri israa'el ibsa baasaniin beeksisanii jiru israa'el yeroo dheeraadhaaf dhaabbata baqattoota faalisxiin kan tokkummaa mootummootaa qeeqaa kan turte yoo ta'u haleellaan kololeessa torba bara 2023 israa'el irratti raawwatame irratti tokko tokko hirmaataniiru jechuun himatteetti.
hordoftoota keenyaa qophiin keenya har'aa irra jireessi filannoo yuunaayitid isteets kibxata dhufu geggeessamuuf jiru irratti fuulleffata. filannoo yuunaayitid isteets yeroo taasifamaa jiru kanatti hirmaannaan hawaasa oromoo lammii ameerikaa ta'anii maal fakkaata jechuun mitikuu faqaaduu ka qindeesse qabaa gara sanattiin sin dabarsa.
yeroon kun yeroo filannoo ameerikaati hawaasni oromoo kanneen diyaaspooraa ta'an yeroo garaagaraatti mootummaa ameerikaaf gaaffii ni dhiyeessu keessumaa sarbama mirgaa biyya isaanii keessatti raawwatamu ilaalchisuutiin hiriira garaagaraa ni baatu yeroo filannoon taasifamu hirmaannaan filannoo keessatti hawaasni kun qabu maal fakkaata gurmaala.
Gaaffii gaariidha. Ga'a jechuudhaan baay'ee nama rakkisa maalii fi akka koomunitii guddaa tokkotti wal qindeessinee iddoo tokko dhaabannee akkamittiin kana keessatti qooda fudhannee yeroo qooda fudhannu sanammoo isa tamma sanyii tasila jettu sanaatiif ittiin dhimma ba'uu dandeenya wanta argachuu barbaannu sana akkamittiin ittiin deeggarrasa jedhu irratti an akka yaada kootti xinnoo ishee hanquu qabna.
Obbo Tashitee Waaqoo kanaan duras filannoo keessatti hirmaannaan qaba kan jedhan Minisootaa irraa bara kanas warra Dimookiraatotaa bakka bu'uu magaalaa Birukiliin Paarkitti mana maree magaalaaf dorgomaa jiru. Hirmaannaa hawaasni diyaaspooraa Oromoo filannoo Yuunaayitid Isteets keessatti qabu yommuu ibsan.
Filannoo irratti of kennanii filatamuudhaaf tattaaffii godhuu irratti hanga tokko ammas hanqinni ni jira. Namoonni ga'umsa qaban namoonni tajaajilanii bu'aa guddaa buusuu danda'an baay'eetu jira. Ogummaa ka qaban, dandeettis ka qaban, muuxannoos ka qaban. Namoonni kunniin yeroo ammaa kana bakka adda addaatti ba'aatiin jiranii dorgomuudhaaf yaalii godhaatiin jiranii. yeroo jalqabaa marsaa duraa yoo hin taanes marsaa lammaffaa sadaffaa hin ta'a jenneetiin abdannaa. Akkuma kanaan dura beektuu yookiin immoo seenaa keessaa argituu gama teeksasiititti namni seneetiidhaaf dorgomeetu jira. Namni Oromoo dhalataan Oromoo ka ta'e akkasumas as Minisootaa kana keessatti sadarkaa koongiresiitiif nama dorgomeetu jira. Sadarkaalee adda addaatitti namoota dorgomaa jirantu jira jechuudha. Sadarkaa magaalaatitti illee sadarkaa isteetaatitti illee yeroo ammaa kana keessumaayyuu Minisootaa keessatti Minisootaan qubsina baay'ina Oromootiin Oromiyaa lammaffaa jenneetiin moggaafna.
Dooktar Baahiruu Dhugumaa dura taa'an hawaasa Oromoo naannoo Waashingtan DC, Meerilaandii fi Virgiiniyaa yaada isaanii nuuf kennaniin dorgomtoonni kaadhimamtoota pirezidaantii imaammata diinagdee dhiyeessaa jiran keessatti kan warra Dimookiraatii anaaf wayyaalaa jechuun ibsu.
warra filannoodhaaf dorgommaa jiru kana lamaan gidduu yeroo isaan dubbatanii inni tokko callama yoonni taaksii gadi qabee fakkeenyaa fi inni Ekonoomii guddisuu danda'aadha. Inni kaan immoo lakkii taaksii gadi qabuun haa ta'u yoo ta'e iyyuu warra giddugaleessa jiruu fi warra gajjallaa karaa ekonomiidhaan warra gajjallaa jiruuf ta'a malee warra biliyoonii tiriliyooniidhaan yeroo warra rakkaa'anii waan parsanteedha warri demokiraasiidhaan jara kana yeroo rifurii godhanii isaanii feersheerii isaanii ga'ee wanta isaanirratti isaan baasurra jiran san baasaa hin jiranii baasuu qabu jedhaniiti dubbatu. atoo maaliyaa addaa yoo naan jette probably of keessaa dhugaa of keessaa hin dhabu inni warri riisoorsii guddaa qabee jiru yoo xinnoo ishee ga'ee isaanii baasanii rakkoon qabu jedhee kan naman maaliif asirratti ijaa qabaatan duwwaa kaffaluu jechuun jechaa jirra miti jechaan jira miti garuu istiraakcharii taaksii biyya kanaadhaa yoo laalte. yoo gadi jirta ta'e warrumta akka sekireetarii warra akka keenyaadhaa sibil sarvisii maal ta'e parsanteejiidhaan yoo laalte baay'ee guddaa kaffalu. warri ol siqee jiru garuu yoo isaaniif taaksii cabee nagada nagarchiisuu bal'isuu danda'u kanaaf nama baay'ee qaxaruu danda'u hidheetii amana kaapitaalizimii kanaaf hidhanii baay'ee gadi isaanii qabu liiwee baay'ee qabu karaa ittiin akka horiin kaffalle kan isaan godhu.
leeban siyyum bara kuma lamatti waraana itiyoophiyaa fi eertiraa gidduu ture baqaan maatii isaa waliin as yuunaayitid isteetsi keessa kan jiraachuu jalqabeeru amma hojii biizinasii konkolaataa fe'isaa gurguddoo hojjeta inni deeggaraa tiraamp akka ta'e kan himu diinagdeedhaaf bulchiinsi tiraamp fooyya'aa akka ta'e ibsa.
yeroo pireezidaantii tiraamp aangoorra turaniin daldala gosa ajaa'ibaatu ture beekta gabaan guddaa ture carraan hojii guddaa ture namoonnis abdii guddaa qabu turan.
obbo Tashitee Waaqoo gama isaaniin filannoon pireezidaantii yuunaayitid isteetsi bara kanaa addaa jechuun ibsu.
Tokkoffaa namoota filatamuu biyya kana geggeessuuf dorgomaniin irraa yeroo laallu. Gareen tokko gara seenaa yeroo jalqabaatiif seenaa biyya kana keessatti hojjetamee hin beekne yeroo jalqabaatiif dubartiin biyya kana keessatti pirezidaantii akka taatuuf yeroo itti dorgomtu seena qabeessaa jechuudha inni kunis. Gama kaaniitiin ammoo namni kanaan dura pirezidaantii ture. Ajandaaleen isaa baay'ee biyya kanaa fi. Akka anitti amanutti baay'ee faallaa akka ta'e akkasumas ammoo tarsiimoon isaa keessaayyuu sabaaf sablammoota biyya kana qubatan baqataa akka kennaa kanneen irratti ejjennoon inni qabu ilaalchi inni qabu baay'ee dabaa akka ta'ee fi nama akkasiittu dorgomaatiin jira jechuudha.
Imaammata immigireeshinii fi hariiroo alaa kaadhimamtoonni dorgomtoota pirezidaantii lamaan dhiyeessaa jiran irratti Dr. Baayiruun yommuu ibsan.
Karaa immigireeshinii yoo jette inni kun keessumaa baay'ee impoortaantiidha. Eenyuun keenya iyyuu taanaan immigireeshiniin karaa seeraa ala ta'een biyya kana dhufuu irra jira namni dubbatu sirrii miti ta'uufis hin danda'u. Maaliif yoo jette biyyi calloon hidhee akka dallaasaadha balbala isaa banee nama ofitti ganna kun jiru. Ani biyya lafaarra naanna'ee hojjedheera. Keessumaa biyya guddataa jirtu keessan hojjedhe iddoo baay'ee Afrikaa keessa Eeshiyaa keessan hojjedhe. Embasii keessan ture yeroo embasii Ameerikaa dhaabbattee ilaaltu salfiin gana viizaa Ameerikaa barbaadu kiiloomeetirii tokko ta'a. Embasii warra kan biraa nama tokko iyyuu agartu. Maal jechuudhaaf asiin jechaa jira biyya lafaa hundumtuu Ameerikaa dhufuudhaaf barbaada. Maaliif dhufuu barbaada? Opportunitii isaatu jira. Akka inni dhufu gochuudhaaf immoo akkaataa dandeettii jara sanaadha. Maal akka isaan kontribiitii godhanii kana kana hundumaa ilaalanii sistemaatikali nama fiduun seeruma rakkoon qabu.
Hawaasni Oromoo yuunaayitid isteetsi keessa jiraatu siyaasa biyyattii keessatti hirmaachuu qabaan dhaamsa obbo Tashitee Waaqooti.
Tokkoffaa ani hawwiin kiyyaa Oromoonni bakkuma jiranis dammaqinna akka qabaatan barbaada. Oromoota asi dhalataniif kun biyya isaaniiti. Bakka itti jiraatan. Biyya irraa dhufne qabnaa yes garuu bakka itti jiraatan bakka kana jechuudha. Bakka kana keessatti biyya kana keessatti keessumaa Ameerikaa keessatti siyaasa keessa qooda fudhachuu jechuun waa hunda jechuudha. Waa hunda jechuudha. Kanaafi uummanni Oromoo kana carraa argattanii asirraa dhageettanii bakkuma jirutti filannoo bakkuma jirtanii qooda fudhachuu. Bakka gurmaa'ina qabdanitti ammoo waliin mari'attanii bifa humna qabaatutti. Namni tokko kophaa isaa deemee filachuu hin danda'u. Garuu walitti dhuftanii sagalee haganaa qabna yoo jettan sagaleen keessan lakkoofsi keessan garaagarummaa fiduu danda'a.
Pireezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp duulana filadhaa taasisaa jiran irratti gama diinagdee immigireeshinii fi hariiroo alaan kan bulchiinsa Baayidenii fi Haariis caalaa kan isaanii fooyya'aa ta'uu ibsanii ture.
Namoonni akka gara biyya keenyaa dhufan ni barbaanna garuu haala seera qabeessa ta'een dhufuu qabu.
Filannoo pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi kan bara 2024 gaafa sadaasa shanii dhufuutti gaggeeffamuun warra Dimokiraatii irraa itti aantuun pireezidaantii Kaamlaa Haaris kan injifattu yoo ta'e seenaa keessatti dubartii jalqabaa pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi taati. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraamp warra Rippaabilikaaniirraa kan injifatan yoo ta'e immoo. carraa biraatiin yeroo lammaffaaf gara waayit haawusitti kan deebi'an ta'a.
yuunaayitid isteetsi kibxata sadaasa shan filannoo seena qabeessa geggeessatti.
sagaleen ameerikaa sagantaan afaan oromoo gaafa roobii sadaasa ja'a akka itoophiyaatti ganama sa'a lamarraa eegalee qophii addaa dhaggeeffattoota isaatiif tamsaasa dhimma dorgommii pireezidantummaa pireezidanticha duraanii doonaald tiraampiif itti aantuu pireezidantii kaamalaa haaris gidduutti geggeessame irratti gabaasaalee addaa gaaffiif deebiiwwaniif xiinxalaawwan qabaanna.
raadiyoo televizyiyoona saatalaayitiif miidiyaa hawaasummaa irratti sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo hordofa.
qophii addaa waa'ee filannoo kanaa hordofuudhaaf roobii gaafa sadaasa ja'a ganam akka lakkoofsa sa'aatii itiyoophiyaatti sa'a lamarratti nu eeggadha.
waa'ee dorgommii pireezidaantummaa baay'ee eegamaa jiru kana sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo maddooduuf odeeffannoo taasifadha.
tiim woolz ittaanaa pireezidantii ta'uuf kaamilaa haariisiin utuu hin filatamin dura bulchaa kutaa minisootaa ta'uun marsaa lamaaf tajaajilaniiru duula filannoo irratti waa'ee yeroo ijoollummaa isaanii nibraaskaa keessaa akkamitti nama kaadhimamaa ta'uu akkasumas bulchaa kutaa biyyaa ta'uudhaaf isaan qopheessan dubbatu viiweerraa nataashaa mazgovaayaa akkaataa uummanni nibraaskaa itti yaadataniif amma maaltu akka itti dhagahamu caalaatti baruudhaaf kutaa biyyaa sanaa daawwachuudhaan gabaasteetti ittaanee dhiyaata. kaadhimamaa ittaanaa pireezidaantii paartii dimokiraatotaa tiim woolz walakkaa jireenya isaanii isa jalqabaa kutaa baadiyyaa nibraaskaa keessatti dabarsan konkolaataadhaan buufata xayyaaraa guddaa dhiyoo jirurraa gara sa'aatii shanii fagaata bakki kun irra hedduun maasii boqqolloon kan uffifame namoonni naannoo kana keessa jiraatan hangi tokko kaadhimamaa ittaanaa pireezidaantii akka kan ofii isaanii keessaa tokkotti ilaalu. yeroon tv irratti isa argu nama siyaasaa na yaadachiisa miti mana barumsaa keessatti barsiisaa an jaalladhu maal akka ta'e na yaadachiisa sababiin isaas inni dhuguma hawaasa isaaf barattoota isaaf quuqama qaba dhugumayyuu haamileef naamusa cimaa qaba jedhan woolz west pooyint nibraaskaa keessatti kan dhalatan yoo ta'u ijoollummaa isaanii kan baay'inni lakkoofsa uummata ishee 2600 ta'e vaalantaayiniin keessatti ka dabarsan yoo ta'u bakka namoonni maqaa siyaasaa guddaa qaban keessa jiraataniin ka beekamu miti jiraataan vaalantaayiniin toom eliyoot maatii waalsiin wal beeku.
fagoorra teenyee hojii tiim hordofaa turre tarkaanfii isaa kana. tarii kun in dhufa jennee yaanne.
innaa woolz dargaggeessa turan abbaan isaanii kaansarii sombaan qabamuudhaan maatichi gara kibbaatti kiiloomeetira 160 naannoo jiruu fi maatiif firoottan jiranitti akka galan taasise.
biyyoota nibraaskaa kan uummanni dhibba afur keessa jiraatu keessattan guddadhe daree koo mana barnootaa sadarkaa lammaffaa keessa ijoollee 24tu jira ture.
maatiin woolz ammayyuu naannoo sana jiraatu eessummi isaanii qonnaan bulaa soorama ba'an jaroomee riiman akka jedhanitti ilma obboleessa isaaniif sagalee kennuuf karoorfachuu dubbatu garuu mucaan magaalaa xiqqoo keessatti guddate kan isaan yaadatan qormaata addunyaa guddicha dura dhaabbachuuf baay'ee gara laafessa ta'umsaa xiqqoo akka isaan yaaddessu dubbatu.
Akkuma ijoollee kaanii nama gaarii ture jechuu kooti. Ispoortii jaallata. Tiim Puutiin irratti cimaa ta'uuf hin deemu. Na yaaddessa.
Baadiyyaa Miidweest keessatti kan guddatan Woolz jaalala qawwee qabaachuu isaaniitti kan hin qaanofne duraan qurxummii qabuuf adamootti cimaa turan mallattoon adamoo nabiraaskaa bakka bu'a jedheen yaada duula filannoo kanaaf gargaaramneerra jedhan kan gadamooji waraanaa kooriyaa ta'an abbaa isaanii hordofuudhaan waalzi umrii isaanii waggaa 17tti waardiyyaa biyyoolessaatti makamuudhaan waggoota 24f tajaajilaniiru garuu filattoota baadiyyaa hanga tokkoof tajaajilli woolz waraana keessatti qabanii fi seenaan isaanii kan qawwee qabaachuu gatii wal fakkaatu qaba jechuu miti.
lakki inni dhiyoo miti ni kijibe. sun mirga heera fooyyeffame isa lammaffaati akka isaan kan keenya nu harkaa fudhachuu yaalan kan isa harkaan fudhannu.
Wolt mirga ulfa ofirraa baasus ni deeggaru kunis namoota hedduu kanneen safuutti cichan nabiraaskaa bakka waldoonni kiristaanaa tokko tokko daa'imman hin dhalanneef falman waliin akka wal dhaban isaan taasisa akkasumas mallattoon farra ulfa ofirraa baasuu bakka adda addaa kaa'amee argama.
dhimma anaaf baay'ee barbaachisaa ta'e yeroo hundaa deeggarsa lubbuu namaati eenyuyyuu deeggaraa lubbuu namaa taanaan kan ani filadhuudha kanaaf inni sagalee koon argatu.
woolz digrii barnoota isaanii kan argatan koollejii chaadron isteet magaalaa pirezidantiin duraanii doonaald tiraamp waan jaallataman fakkaatan keessatti bulchiinsi koolejichaa dhiyeenya kana namni tokko mallattoo duula filannoo tiraamp. alaabaa yuunaayitid isteetsi kan mooraa sana keessa jiru cina erga dhaabee booda gadi buusuuf dirqamee jira jiraataan chaadroon maayils baanan bakki tiim woolz irraa dhufan gara deeggarsaatti jijjiirama jechuu miti jedhan.
maatiin waa'ee siyaasaa baay'ee hin dubbanne hedduudha sababaansaa waliigaltee dhabuun baay'ee waan jiruuf hubattee. akkasumas namoonni waa'een isaa isaaniif mijatu hedduudha jedhee yaada garuu sun akkaataa sagalee itti kennan jijjiiruu dhiisuu danda'a.
namoonni as jiran woolz jiraattota naannoo kan nibiraaskaa beekumtii daqiiqaa 15 kenneefii jira garuu kutaan yuunaayitid isteetsi kan safuutti cichu kun naannoo tokkorraa ta'uun sagalee filannoof wabii miti jedhu. innaa jireenya kaadhimamaa ittaanaa pireezidaantii yuunaayitid isteetsi jeedi vaansiin ilaalu ilma magaalaa xiqqoo seenaa hojjette appaalchaa keessatti guddate mana barumsaa iv liigitti barnoota isaa kan hordofeef seenaa keessatti nama umrii xiqqaa ittaanaa pireezidaantii ta'ee filatame gabaastuun sagalee ameerikaa kaarolin pirisuutii gara jalqabaa jireenya isaaniitti deebi'uudhaan nu yaadachiisti mitiku faqaaduu dhiyeessa.
Bakki dhaloota isaa as miti garuu jeedii vaans bakka dhaloota kootii jechuun kan waamu jaaksan keentaakii.
Yommuun haadha warraakoo kana kaadhimmadhe akkasin isheen jedhe dammaqoo idaa kaffaltii mana barumsaa seeraa doolaara kuma dhibba tokkoof digdamaa fi bakka awwaalchaa cinaa gaara baha keentaakiitti argamuun qabadhee dhufe. akkoon vaans maamaaw jedhamuun beekamu. inni yeroo hundaa maamaaw waliin gara kanaatti gadi dhufa isheen jireenyi gaarreen kana keessaa maal akka ta'e isatti agarsiisuuf as isa fiddi innis akka jaallate hubachuun ni danda'ama inni as ohaayoo miidiltaawonitti kan dhalatee fi akkoo isaa maamaaw kan baay'ee nama arrabsitu. akkasumas mana ishee keessatti shugguxii harkaa rasaasa 19 qabu mana keessaa qabduun kan guddate maqaa akaakayyuu abbaa buddeenaa isaa j d hameliin filannoo isa jalqabaa kan mo'ate itti aanaa pirezidaantii mana barumsaa sadarkaa lammaffaa yookaan haayiskuul miidiltaawonii ta'uunidha humna galaanarraa ta'uun tajaajileera sana boodas yuunivarsiitii kutaa ohaayoo irraa qabxii olaanaa galmeessisuun eebbifameera. sana booda gara yaal kan deeme vaans barattuu akka isaa seera barattu ushaa chulukurii haadha warraa isaa fuula duraa waliin kan wal bare kolleejjii keessatti hiriyaa isaanii kan ture jeems lamaan isaaniiyyuu beeka wantoota muraasa jeediin gochuuf murteesseef daandii waan taateef natti fakkaata fuulduree isaa qajeelchuu walumaa galatti mana barumsaa seeraa keessa darbuuf vaans akka biyyaalessaatti bara 2016 karaa fiilmii hilbiilii leg isa waa'ee hojjettoota galii gadaanaa ameerikaa irratti xiyyeeffateen beekame.
Garuu ati murteessuu qabda. Nama ta'uu barbaaddaa yookaan hin barbaaddu?
jeedii vaans deeggaraa pirezidaantii duraanii doonaald tiraamp ohaayo irraa seenaatarra ta'uun kan filatameeru ilmi keentaakii jaallatuu fi waggaa lamaan booda immoo
Taanaan pirezidaantii yuunaayitid isteetsi fuula duraa jeedii vaans.
tiraamp miiltoo filannoo isaa taasisuun vaansiin filate garuu kanaan dura nama tiraampiin arrabsaa turee fi qeeqaa turedha ani nama tiraamp ta'uu hin danda'us jedhee ture amma akka kaadhimamaatti vaans imaamata tiraampiin tarkaanfachiisaa jiru gaaffii bara 2020tti tiraamp filannoo pirezidaantii moo'ameeraa jedhamuun gaafatameef lakki bara 2020 rakkoo cimaatu ture jedhee yaada. kanaafuu doonaald tiraamp filannoo moo'ameera jechootan an itti fayyadamuu miti vaans dhimma chaayinaa fi eeziyaa bahaarratti ejjennoo mormii cimaa qabu akkasumas gargaarsa humna waraanaa yuukireeniif godhamu nama mormuudha gaaffii dhimma waraanaa hamaasiif israa'el irrattis yommuu deebisu kaamlaa haaris gama tokkoon namoota siivilii miidhamaniif baay'ee akka dhimmamtu dubbatti rasaasa namoonni siivilii itti miidhaman israa'eliif kennuu diddeetti bakki dhaloota vaans miidiltaawon irra guddeessaan deeggartoota tiraamp istiiv diilmaan vaansiin umurii isaa kudha ja'affaatti nama jalqaba hojii isa qacaree hojjechiise wantoota inni itti fiixaan ba'etti hedduun boona qaama sanaa ta'uu koottis keessa kiyyaatti waan gaariitu natti dhagahama namni kun nama daandii maklineer irraa dhufee fi itti aanaa pirezidaantii yuunaayitid isteetsis ni ta'a jeedii vaans kan filatamu yoo ta'e umurii isaa waggaa afurtamaatti itti aanaa pirezidaantii ta'uun seenaa keessatti itti aanaa pirezidaantii yuunaayitid isteetsi umurii xiqqaan filataman sadaffaa ta'a.
filannoo yuunaayitid isteetsi sadaa shan geggeessamu ilaalchisuudhaan gabaasaan keenya galmoo daawit oromiyaarraa yaada jiraattota hanga tokko walitti qabee jira gara sanatti dabarra.
maqaan koo jiimaa boruun jedhama jiraata magaalaa adaamaa kutaa magaalaa daabee aanaa hangaatuuti hojiin koo qonnaan bulaadha filannoon aangawoota ameerikaa keessatti amma gaggeeffamu kallattii lamaan ilaala. faayidaa fi miidhaa isaa jechuudha faayidaan isaa yeroo hundumaa jijjiiramni ni barbaadama biyya sanaaf qofaa fi miti akka kiyyatti jijjiiramni iddoo tokkotti godhamu dhiibbaa mataa ofii dandees qaba faayidaa mataa ofii dandees qaba kanaaf yoo gaggeeffame akka jiraata lammii Itoophiyaa tokkotti yookiin akka jiraata biyya kanaatti. adeemsa jijjiiramaa san keessa faayidaan ni argama jedhamee yaadama sababiin isaa hanga ammaa aangawoonni yookiin immoo carraa argatanii warri gaggeessitoo turan hariiroo biyya keenya wajjiniin yookiin immoo uummata keenya wajjiniin qabu keessatti bu'aadhaan madaalta hariiroo fayya qabeessa faayidaa waloo kan mirkaneessu yoo ta'e argame akkaataa faayidaa sanaatiin deeggarta. haga ammaatti hariiroon biyyi keenya fi ameerikaa jidduu jiru qixxeen qixxee dhi'een madaala parsanaalli dantaa waloota irratti yoo hundaa'ee kan turedha moor sadarkaa amma irra jiru kanarraa yoo carraa adeemsa jijjiirama filannoo haaraa kana keessatti namni biraa filame waan jijjiirama haaraa san keessatti faayidaan addaa hin jira jedhametti hin yaadamu jijjiirama keessatti namni kamiyyuu yoo haaraa ta'e gara filannootti dhufu. waan duraan baratame sanarraa waan addaa godha biyya sanaafis biyyoota waliin jiraatu keessattis waan addaa tokko godhuudhaaf yaada jaamee waan tilmaamamuuf yoo hangaan haarofti filannoo carraa argatee too filame guutuun guututti illee.
hordoftoota keenya gabaabina yeroo irraan kan ka'e qophii kana addaan kutuuf dirqamneerra miidiyaa hawaasaa